bibaza iki ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi wibaza iki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
wibaza iki twaba kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu bariyongereye wibaza iki kuko eh, gutegura amatora wibaza iki komera iyo ngingo ryo ntabwo nayakiriye neza
turabaha ikaze nshuti bakunzi bakaduha inzamba agatega kawe muri kino kiganiro wibaza iki prosper nzisabira nigenda bashikiriza kino kiganiro kuri radiyo inzamba agatega kawe mu buhinga bw'ivyuma dufatikanije na jospe nduwimana turabaha ikaze Did you see it? Yes, yes, yes. Love it, man. Sing this song now from Baby R. Mama says, "Tem uma que não você, o papirão boba que na vanu mupira." Mama says, "Tem uma que não você, a vanu vali que na vanu mupira." Mama says, "Tem a kiza change icha, bazogutosora bo bagenda nibikiga." ikiganiro ni wibaza iki kuri radiyo inzamba agateka kawe uno munsi tugaruka ku itanga ry'imihoho ry'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi eh, petero buyoya petero buyoya yahoze arongoye uburundi bagiye guharanira urugamba rwo kwisubiza ah, umutamana yatswe n'ubutungane bw'uburundi mu kumukira umunyororo wo guheraho- wo guherayo kandi atarahari mu gihugu ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma yaho afatiye ingingo yo kutabandanya amabanga yo guserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gihugu ca mali hamwe no mu karere ka sahel wibaza iki kuri ivyo vyashikirijwe n'uwahoze arongoye uburundi petero buyoya
bigira intama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi bama umunywanyi wa mbere ni Nduwamungu Joachim Yoakimo akaba ari muri komine Itaba mu ntara ya Gitega nawe arafise icyo avuga kuri iryo tangwa eh, kuri uko gutanga imihoho kwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi eh, Petero Buyoya muri ayo mabanga yari ajejwe guserukira Afrika ubumwe bwa Afrika umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel
Eh, mwaramutse neza Eh, icyo mvuga kuri iryo tanga ry'imihoho rya buyoya jewe nibaza yuko eh, yoba yumvise urubanza bamuciye avuga ati eh, ndavye amabanga ndimwo nkabona n'iby'urubanza banciriye ntibinkundira ko mm, ndarubandanya ndaruburana ati reka mbanze ntange imihoho hanyuma mburane urubanza rwanje nidegemvya ata bindi bintu biri inyuma yanje bimfatiye jewe nibaza ko arivyo yoba ya- catumye atanga imihoho muri- muri ayo mabanga yari asangwa ariko ibyo by'urugamba avuga nabyo nibaza yuko ngira ngo avuga ati kugira ngo yisubize agateka yoba agomba afashanye n'abandi mu kurwanira agateka kiwe no kurwanira abanyagihugu yasize mu gihugu cy'uburundi kuko araza amagorwa babonye kandi nawe nibana naho ari kure y'igihugu ara yashikiriwe kuko urabona bavuga ko atorohewe muri ino minsi nawe kuko hano niyo ariko abandanye bamusangayo icyo muri cyo cyo ni uko yofatanya n'abandi mu kurwanya agateka ka- k'abanyagihugu yafite mu gihugu cy'u Burundi Eh, ibyo bindi arimwo abanza byihoze kuko nawe ndabona naho ari kure yashikiriwe nta ntabwe ngo ntari hafi y'ubuntu ari mu Burundi kandi ko nawe ntiyashikiriwe Eh, ibyo by'urugamba nari na- nafashanye n'abandi mu kurwanya agateka k'abana- k'abanyagihugu Eh, ibyo gutanga imihoho nabyo nta- misawe nahereze nyine yama afashanye n'abandi ibyo by'amabanga yari arimo n'ubundi nuvuga ko ari ibyayo muri ako karere nyine kuko abarundi muri ino minsi babandanye bahohoterwa ntaco nuvuga ariko bibafasha ivyo ntaco biriko bifasha abanyagihugu bari mu burundi ivyo nibaza ko ta- ata kamaro vyoba bifasha aba- abarundi vyari vyiwe nyene iyo ari Eh, kuba yahereje abo vyoba vyiza akaza gufashanya n'abandi baje politike mu kurwana agateka k'abanyagihugu jewe nuko ndabibona murakoze tuvuga yewe mwigira inama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bakaguhenda ko nijuru uwo baribona naho n'amasisitemu aguma akinwa abababiloni bo bakina abantu b'umupira ikiganiro ni wibaza iki kuri radiyo inzamba agateka kawe aho tugaruka ku itanga imihoho y'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi petero buyoya akaba yabishikirije ah, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru aho yavuze yuko agiye guharanira agateka akiwe yi- yisubize umutamana yatswe n'ubutungane bw'uburundi mu kumucira umunyoro wo guherayo kandi ya atari mu gihugu wibaza iki ko urwo rugamba rwo gusubiza agateka rwamenyeshejwe na petero buyoya yahoze arongoye uburundi uko gutanga imihoho kwiwe koko ukuvuze kw'iki rugamba rafayeli ari muri komine mugamba mu ntara ya bururi
Eh, ndabaramukije se ndabona ko petero buyoya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo ngingo yafashe yo guhagarika amabanga yari arongoye ya ya Union Africaine muri Mali niyo kugira yihe umwanya neza ukwiye wo guhangana n'ibibazo uyu muganga wa CNDD-FDD ateye Urabona sende defudede iriko ikimanza za ngondagonde kugira isubire irondere icyizere ku banyagihugu ku banyagihugu kuko urabona abanyagihugu bo mu burundi sende defudede kuvishika ku butegetsi igitwicisha inzara igitwicisha inzara sende defudede yazanye ubukene amabarabara yose raba yabomaguritse nivyo bituma rero ubu unye niyo habaye amatora yiba amajwi ikiba amajwi y'abanyagihugu kugira ugume ku butegetsi kubera inzara yateje abanyagihugu rero ikakirondera yuko bigomba kwiyeza ku banyagihugu cyane cyane b'abahutu nicyo gituma rero uyo iyo ngingo yafashe niyo kuko urabona mu burundi hari abantu benshi bamaze gupfa kuri iyi ntore ya sendedefudede mugabo amatora ba- amatohoza tukarondera hatoherera tukahabura nk'akarorero gatoya murabona adolphe shimirimana yarapfuye yishwe kuri iyi ntwaro nyene ya sendedefudede amatohoza ntitwabonye ahagera haciye iminsi mikeya baca bagenda abasendedefudede nyene baca bagenda kwica koroneri byabikomago nawe byabikomago ko atamatohoza yiwe turumva ko atamatohoza yiwe turumva ko yishwe kuri iyo ntwari ya sendedefudede abantu b'umupira beza system guma kimwe bose abantu bari bakina abantu b'umupira beza system guma kimwe zuba riva bazokumenya no gusumba ingene wiyizi bakubonere no gusumba ingene we ubona Eh.
ikiganiro ni wibaza iki kuri radiyo inzamba agateka kawe aho tugaruka ku itanga imi- imihoho ry'uwahoze ari arongoye uburundi aho yavuze ko agiye guharanira urugamba rwo kwisubiza agateka kwisubiza umutamana yatswe n'ubutungane bw'uburundi mu kumukira umunyororo wo guherayo kandi adahari wibaza iki Zo- tukabibutsa ko yari yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku- mu gufata ingingo yo kutabandanya amabanga yari ajejwe guserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gihugu ca mali hamwe no mu karere ka sahel wibaza iki twumvirize citeretse ngo ari im- imishi muri komine mishiha mu ntara ya cankuzo tumve ico abivugako Ah, ndabaramukije Ah, muraho mumeze neza hano Ah, mu kiganiro bibaza iki Ah, rero nagira jewe ngira icyo mvuze ngira icyo nibajije kuri eh, mm, kuri uyu mutegetsi uyu nyakubahwa ah, petero buyoya yahoze arongoye igihugu cy'uburundi Ah, petero buyoya yahoze arongoye igihugu cy'uburundi mu by'ukuri ah, uriya muntu ni umwubahwa cyane ni umwubahwa akomeye mu gihugu cy'u Burundi kuko yakoreye igihugu neza ahubwo aho kumucira umunyororo wo guherayo jewe uko ndabibona bari bakwiye ku- kumufata nk'umuntu w'umwubahwa umuntu nyene wa- akwiye guhabwa agateka akwiye guhabwa icyubahiro kuko yakoze byinshi mu gihugu cy'u Burundi yakoze ibyiza mu gihugu cy'u Burundi Eh, rero gutanga imihoho kuri wiwe ko ko muri kaya kazi kiwe yararimo arakora
by'ukuri yabikoze yabyiyumviye neza kandi uriya n'umuntu agize aciye ubwenge azi ubwenge kandi afise ntuze ya byiyumviro birashe ibyumviro bikwiriye si umwana ingingo zose afata uriya aba yabyihweje neza aba yabajije umutima wiwe neza uko agomba kubikora abatunzi b'amahoro emwe ijoro rigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira bama basenga bakananirwa no gukunda umuntu babona
ikiganiro ni wibaziki kuri radiyo inzamba agateka kawe aho tugaruka mu gutanga imihoho ko wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi mu kazi yari ajejwe ko guserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gihugu cya mari no mu karere ka sahel rero akabituma akabitumwa n'urubanza yakiriwe na leta y'u Burundi y'umunyororo wo guherayo nawe akavuga ko atanze imihoho kugira ngo aronke akanya ko kwitunganya ngo yisubize umutamana yatswe n'ubwo butungane bw'u Burundi wibaziki nzimenya joseph ari ibuye buhayira muri komine mu ntara ya kibitoke nawe twumve icyo avuga kuri ibyo byashyikirijwe n'aho zarongoye igihugu cy'u Burundi petero buyoya barashatse kuba ribe habe umuntu nyine afise umwanya wo kwiburanira wo kuburanira ubuzima bwiwe wo kwisubiza agateka kandi bazomurenganura azomusubiza agateka kiwe bamwambuye ibyo turabizi neza ko ibyo bagira atari kubera hari ibyo baba bamwagiriza ibyo bariko barakora bamwagiriza bamucira imanza bitaja ntizize ni ukugira bagire bahume amaso abanyagihugu twebwe abanyagihugu ni ugushaka ngo tubone ko bariko barakora ubutungane bariko barabukora nta namba siko bimeze igituma bariko barabikora turakizi ni kumvo za politike ni kumvo za politike kuko ibyo mu burundi turabizi kuko yabanye nabo kenshi yabanye nabo imyaka myinshi abana na petero inkuru nziza imyaka myinshi bakundanye bahana intuzi y'amakonseri bahanurana ariko ntibigeze bamwagiriza ibyo ntibigeze banamufata mugabo kubera ubu ibintu bimeze uku bashaka kwiganza ku butegetsi bo barabivuga ko bazomara n'imyaka mirongo itanu ngo bari ku butegetsi ariko twebwe rero tujya tubitahura ibyo bariko barakora ibyo bariko barashaka kumucira imanza tujya tubitahura rwose ko ari imvo za politiki rero petero buyoya ijya ngingo yafashe yayifashe nk'umuntu aciye ubwenge umunyabwenge agiye gukora ibintu kandi by'ubwenge yego nuko ndabibona nuko jewe ndabitahura yego mugira umugisha rwose sawa sawa
amasisitemu umakinwa hose ababirani bo bakina abantu umupira neza amasisitemu umakinwa hose abantu babi bakina abantu b'umupira amasisitema kiza canke yica bazogutosora bo bagenda n'ibikiga
ikiganiro nibibaziki kuri radiyo nzamba agateka kawe twumvirize na ntamagiro kerema ari muri komine gitobe mu ntara ya kirundo icyo avuga kuri izo zashikirijwe n'uwaho zarongoye igihugu cy'u Burundi petero buyoya kugira ngo uburundi bugere aho bugeze ujya n'undi aguma rero undi perezida buyoya yashoboye yatewe nk'umugabo akajya mu biganiro ntabyarusha bamwe amasezerano niba ariko yarenga ko kandi abadufashije mu kugira ngo dusoze mu rwanda twari turimo icyo gihe icyo twamubona rero n'ubu kubera ko bariko bararenga kuri amasezerano ariko cyo mu bindi bihugu bituma biyangara ariko ntitubuze yuko ibibananiye canke ibibananiye bagakoma bavuga ngo ni wa wundi buyoya ni wa wundi buyoya kandi bari ku butegetsi baharaniye ni ibyo ukeneye kuko ahubwo abantu bamutera intege ko bamucapije cyane naho hoba harabaye iryo kosa yoba yagirizwe yashoboye byifatamo neza bagira ibiganiro ibiganiro byatumye bashikira ku ku butegetsi bariko ubu abakoresha amasezerano yabusha barabe ico avuga barabe eh, ico nyakwigendera mandera yaba- ivyo yabafashije barabizi ariko bapfa kugenda ko babibona ni ukuri ndamuteye intege cane ndamuteye intege niyitware abitwarire abitwarire murakoze
murakoze namwe clement ikiganiro nibazi kuri radiyo inzamba agatega kawe mutoyi jean ari muri komine kabarore mu ntara ya kayanza tumve nawe intererano yiwe kuri ivyo vyashikirijwe n'uwaza arongoye igihugu c'u burundi petero buyoya bariko barondera ukuntu biyoza ku banyagihugu bicishije inzara kuva bashitse ku butegetsi bereka abantu abahutu cane cane yuko abatutsi bakoze ivyaha bagaca baba babiryamika kuri ba buyoya batwaye igihugu kugira biyeze ku banyagihugu urabona abanyagihugu ntibabikundiye umuganga usengedefudede kubera amakuba wazaniye i burundi yo kubateza ubukene n'inzara nicyo gituma rero barondera kwiyeza cane cane ku bwoko bw'abahutu mugabo ntibamenye yuko si umututsi wo mu burundi arashonje si umuhutu wo mu burundi arashonje nicyo gituma iyi ntwaro ya sendedefudede yazanye amakuba menshi cane menshi cane izana inzara mu burundi izana ubwicanyi burenze mu burundi mugabo rero igaca igomba gufata bwa bwicanyi ikagomba kunyegeza abanyagihugu natwe abanyagihugu tubibona nicyo gituma tutanabatoye baciye biba amajwi ubu rero urabona ibintu babiryamitse byose mu butungane bagacira urubanza uwo bashaka uwo bashaka bakamucira rubi cyangwa uwo badashaka bakamucira gwi- uwo bashaka bakamucira gwiza canke rubi urumva rero nibo badesida ikintu cose nicyo gituma intwari ya sendedefudede yaratuzaniye amakuba menshi cane imana izobadukurako tugume dusenga imana ibadukureko kuko nta terambere na rimwe sendedefudede iriko iratuzanira ngaha mu burundi amabarabara yose yabomaguritse mu gihugu cose ibiraro byose byabomaguritse ubunye hari amabarabara atagihita kubera batariko barayakoresha kubera ata buryo bafise mugabo bagomba bavuga ngo tugira turondere ba buyoya ntibagire amatohoza mugabo kubishe ba adolphe nshimirimana ntibagire amatohoza kubishe ba jabikomagu n'abandi benshi abategetsi benshi bariko barapfa n'abanyagihugu bato bato baguma bapfa batorwa mu myonga nicyo gituma intwari ya sendedefutete umwanya n'umwanya n'ibiti vy'amajwi bikwiye gusezererwa ikava ku butegetsi kuko izanye amakuba menshi murakoze bazokumenya no gusumba ingene wizi bakubonere no gusumba ingene we ubona
uwundi agira agire icyo ashikiriza ni uwaturungikiye ijwi akavuga yuko twohindura ntina- ntiyanavuze n'ahari ariko icyumviro cyoco umuntu araza kucumviriza kugira ngo uburundi bugere aho bugeze ujya muri ndagumari yawe ndi perezida buyoya eh, yashoboye yatumye nk'umugabo akaja mu biganiro hagati yarusha bamwe amasezerano nyine bariko bararenga ko kandi yaradufashije mu kugira ngo dusoza umugambi twari turi n'ico gihe icyo twamubona rero n'ubu kubera ko bariko bararenga kuba amasezerano aho ico twa muri butuma biyangara ariko ntitubuze yuko ibibananiye canke eh, ibibananiye bagakoze umwaka wa bundi buryo ni wa bundi buryo kandi bari ku butegetsi baharaniye nibyukiye ariko ko ahubwo abari bamutera intege ko bamucapije cane naho hoba harabaye iryo kosa yoba yagirizwe yarashoboye kubyifatamo neza bagira ibiganiro ibiganiro vyatumye bashikira ku- ku butegetsi bariko ubu barakoresha amasezerano yarusha barabe ico avuga barabe eh, ico nyakwigendera mandera yaba- ivyo yafashije barabizi ariko bakatugenda ko babibona ni ukuri ndamuteye intege cane ndamuteye intege niyitware abitwarire abitwarire murakoze Mama system Uma Kima Hose Oh Babylon Boba Sina Banu ikiganiro wibaziki twariko turabashikiriza mwese muriko muratwumviriza kigarukiye aha prosper zisabira ijana ariko ndabashikiriza kino kiganiro kuri radiyo inzamba agateka kawe muhinga bw'ivyuma twafatanije na josephine w'imana naho ubutaha wibaziki wibaziki ni ikiganiro kiguha umwanya wo gushyikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo mesaje canke uturungikire amajwi ariyo audio
wibaziki kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu bariyongereye wibaziki kuko eh, gutegura amatora wibaziki komera iyo ngingo ryo ntabwo nayakiriye neza